hello my country people. i greet una according to una time or how una dey depending on where you dey watch me i say una do well o hmm my people, my people, o This na ashley ashley o the owner of ife alleged wife yes na this one I im dey say e pursue naomi comot for the the throne na this one I im dey say ah say um all those Ooni of Ife sisters, them uh, eh, Iyalaje, uh, the Erelu, Oduwa, all of them, they come gang up, use Ashley, take uh, make Naomi vex comot for palace. Allegedly, oh, my people, all this just na allegedly, oh, eh, eh. unto torchlighting na dey oh. So the thing wey be say e carry me come down be say Ashley nova post for some time Actually, disappear comot for social media sake of say people come go dey bully am say na she pursue queen naomi comot for dis palace When she go dey form activity for social media carry dis pregnancy bomb come out becos now people come dey ask me say bori you must torchlight ashley matter o why e be say up till now actually never seen born wetin dey happen we never hear anything from ashley wetin dey happen my people na know say when this whole thing happen when e be say olori naomi leave palace people come begin go dey insult ashley say na she be di architect when e construct the make eh, olori naomi marriage fail say because all the time i go go for social media go go dey shout i am alpha female alpha female don pretend ayamba female wey dey do sacrifice gbogbo tigbo go go for eh, instagram go go rake go rake rake rake subota e go call oniofife by crown jewel he eh, he afa female i am adagba dis adagba dat she go do incantation bakokoko bakokoko bacocococococococococ re shekeya baba she go do all sort of incantation finish. as per person wey be say they say na she dey help Ooni of Ife dey go carry sacrifice dey go give the gods so no be him then she come begin dey flaunt this uh, baby bumble now all this our curious amebo group of company people they themselves they want to know ah uh ah -uh, the belle wey be say they say Ashley get she no dey born am ah my people o oh, the more you look, the less you see. Because in the beginning or in the beginning, you go know, then talk and say, actually get belle and the question was this baby bump. Now, this one wey be say ashley come out today before yesterday wey be say na children's day come post for her for her ashley foundation Her ra ra Her me piam be like slippers. People come they say ah ah. Which time when Ashley born when it be say we no come know. Why they no call let us know say she don born na? Abi wetin dey go on wetin dey go on. So from the findings we come discover say e be like say after she carry this belle come take am take dey flaunt for social media They take and take the pepper, whosoever is the pepper, before you know, na him belle come comot. Na so she come take get miscarriage. They say na miscarriage na him get o. Belle wey dey get for Ooni of Ife, e don get miscarriage. Uh, ah, now some people say, hey, no wonder. No wonder she really poor uncle. She got dry she no come be like eh, ashley webby okay make una look dis two picture when I see I see as she be for here The belle really come out well show and she really look robust she was really looking very robust and put native doctor for uh, native chalk for for eye like all this alpha according to her she said she be alpha female Now this thing all this look na she take do sotey um, Ooni of Ife come they look am say ah see ah this one is a traditionalist They go shrine They help me They go give the gods fanta They help me They go give the gods fowl They do all sort of sacrifice for calabash They go through and give the gods say see ah this one really believe in what i am doing before you know only of Ife come leave me come shift in ten tion at ten own ten go where wia eh, ashley dey o be that queen naomi call dey jealous na People say na jealous o anyhow na like make una call her even bible say our god is a jealous god na dey see us o god wey una dey see so eh yeah. e get the kind things wey you go do eh god go just forgive you but go try am say you wan go take the uh, glory when it belongs to god you wan go take am when he go hekwe you eh hey that is god for you hmm. They now they share God's glory oh, with any man o oh. just try am you go hear wetin God will do you so now, so our alpha female oh. our alpha female no come know how the whole go come they go our alpha female after people don't bully and bully and tire she just quick quick jejely and wildly disappear for social media space Then people say no ashley come back Oh, you must not disappear you must now disappear This thing where you start you must finish am o you must finish this thing where we say you start When you come social media come They rake They rake dry dry raking They do So sotey the attention Not be small if you see the crowd where we say ashley was pulling then Now so with the blogger carry joko carry seat go tanda for her for her page dey use our stethoscope our onyoko our own na onyoko meter na we dey use come dey onyokolize the whole thing how the go, dey go all of a sudden when the pressure don too much for ashley na ashley borrow, borrow leg na him borrow leg go fly go uk so this uk when he come go na we no come know whether wetin apart from the miscarriage abi um, as in the thing happen finish whether una know na woman wey be say e miscarriage na e no go fat na because na no be water comot for no be only water comot for her body blood follow obara follow comot for her body so na she just dey see as e she really lean for this picture so and una know say as this whole thing happen between Naomi and the uh, Kabiesi. Una not say Kabiesi was actually giving her attention then. They tried to they do with her. Uh, Naomi, na, Naomi being that Naomi being that uh, na on only nine this gwagwaram she dey jealous all those kind of thing she cannot take it she don't tire for the whole thing she okay oh. as it be like this now, who have ashley to yourself make us give una space oni no believe say um, the whole thing go be like this so immediately naomi give them space the whole thing come tire come tire the oni the whole thing tire am because e come in fact the thing just take am way because e was just enjoying the whole thing e just feel that uh, now wey be say afa female don come naomi go sit tight and naomi go come dey all over am dey beg am ah our queen look herself look our look herself finish say ah small girl like me at this my early age na i go come dey beg man up and down or i go come put myself for tight corner me wey be say na me na man go dey worship i go come begin dey worship man ah no i no go worship most high god come dey worship uh, most high king even upon top of the worship while they worship the most high king the most high king no send me ah no I beg, i beg. I get many many things so i won't take my destiny and my life do my life cannot end on top of this palace matter wey They be say everybody just they do their own so this whole thing just me. No me pack a bag o oh. go for instagram go write say she not do again o oh. she not be yeye oluwa all the people wey want to be yeye oluwa oya oh over to una now the yeye oluwa position now e don dey hurt them. no, although sha we hear say some kind low profile olori dem all those uh, low level uh, low budget olori dem full palace dey struggle dey eye naomi seat and uh, eh, kabiyesi no want to no want dem make dem dance their makosa no one made them dance their makosa near where olori naomi or queen naomi seat dey dat seat na sacred seat so for those of you wey be say una dey say ah where ashley see ashley here Now the latest ashley picture be this. So since that time when eh, eh, since that time when the whole thing happened, when people drag ashley drag her like i better pass my neighbor generator for social media ashley tire all those dragging reach to let person lean so i dey say her eh, dis time around why why she come decide why where di native chalk wey dem dey write where they dey use dey do eye where dem dey na make e continue i mean is she no longer di alpha female wey she continue say her ah, fans dey like her for dis her native chalk attire wey be say she wear say no. she must not dey like this, o oh. my people o oh, um, hmm. meanwhile queen naomi don already uh, unveil her multi-million dollar project wey be say she want to embark on oh, all dis charity organization. i go bring una update for that one my people yes so hmm, no be small thing my people. right o my people o na our afa female wey be dis o na she be dis na the latest about her now i just carry come i just say make i let una know so i go stop here in case you never subscribe to this channel make una hit the subscribe button or oh. click the bell notification for all my wonderful returning subscribers i say god go bless you now and have a nice day bye